Ini radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda miliyoni neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki mirongo irindwi na zibiri y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkundikije na eugenia mukankusi mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi uyu ni umwanya w'amakuru havugwa ku burundi umunyamabanga mukuru wa onibani kimono kuri uyu wa mbere yitezwe mu gihugu cy'u Burundi mu rugendo azamaramo iminsi ibiri umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirikaneza hatubwire iby'urwo ruzinduko mu rugendo rwiwe umunyamabanga mukuru wa onu ban kimon bitekanijwe ko abonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu arenya mitwe abanyepolitike batandukanye n'abaserukira amashirahamwe y'ukugarukira ku bari mu ngorane inyuma y'uru rugendo mu gatondo kuri uyu wa kabiri Ban Ki-moon azoha ikiganiro ahamenyesha amakuru ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu biro vya perezida Nkurunziza nyene kuva hadutse indyane inyuma y'ingingo ya perezida Nkurunziza yo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari kiringo yihagiye gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro iyi ni inshuro ya mbere umunyamabanga mukuru wa ONU agendera Uburundi abagize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi bo bamaze kugendera ico gihugu inshuro zibiri zose mu kiringo kidashika umwaka muri iyi ndwi kandi hitezwe mu Burundi intumwa zigizwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika mu rukurikirane rw'ingingo zafashwe n'uwo muryango mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri mu Burundi Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika turamushimiye mugenzi wacu eroge wirika neza kuri iyi nkuru y'uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru wa onu bani kimono byitezwe ko agera mu burundi mu masaha kumi n'igice abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi baravuga ko biteze ko bwana bane azasaba leta y'u Burundi ikemera ibiganiro n'urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi senarede kandi n'umuhuza mu biganiro by'abarundi perezida wa uganda yoweri museveni agahabwa abandi bamwunganira kugira ngo ibiganiro bizamare byibura amezi abiri yonyine iyi nkuru rero umunyamakuru wacu eroge wirikaneza arayidukurikiranira hanyuma haze kutugezaho andi makuru mu kanya tunyarukiye noneho mu rwanda leta y'u rwanda n'ishami rya oni ryita ku mpunzi hsr bari mu nkambi y'impunzi z'abarundi i mahama aho baganira n'abazihagarariye kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu asumuta kaboyi asumuta uranyumva
ndakumva neza ijene wiriwe neza
wiriwe neza dusobanurire rero icyazinduye abo bayobozi bakajya muri iyo nkambi y'amahama
aba bayobozi nk'uko minisitiri wo gucira impunzi amaze kubivuga ndetse n'umuyobozi wa efuperi mu rwanda bazinduwe no kubwira impunzi z'abarundi be hano i mahama ko leta y'u rwanda nubwo yafashe kiriya cyemezo cyo gusaba ibihugu kuba byafata izi mpunzi bakazimbika impunzi za hano z'abarundi ariko bitavuze ko leta y'u rwanda itazirukana impunzi n'imwe ndetse bitavuze ko leta y'u rwanda ifunze imipaka y'uko nta mpunzi z'abarundi zizongera kwakirwa gusa ababasobanurira bati bavuze ko ikindi gihugu cyashaka kubakira kizabafata kugira ngo cyane cyane birinde ibirego leta y'uburundi ihora ishyira kuri leta y'u rwanda
muri make rero icyo bashaka ni ukumenya uko izo mpunzi zibayeho bakamenya n'icyo zifuza n'uko bazifasha
muri make ahubwo impunzi nazo zari ziri mu gihirahiro zibaza ngo ese ejo mu gitondo turazinduka tugenda ndetse ntabwo tuzongera gufatwa babonaga n'impunzi mu bibazo zabazaga batazi umurongo noneho barimo ariko babwiwe bati nta kintu kimwe kizagabanuka kuko twabafataga mu gihe igihe cyose iyi gahunda izatungana cyane cyane ko minisitiri w'ubucuruzi impunzi wo mu rwanda yababwiye ati ntabwo iyi gahunda ivuga uyu munsi ngo buke yarangije gukorwa bakubita ni ukwishyira mu bikorwa leta y'u rwanda yaganiriye n'ibihugu binyuranye ariko nta gihugu na kimwe kugeza uyu munsi cyari cyasubiza ko cyiteguye kwakira impunzi z'abarundi
asumuta ndagushimiye ubwo iyi nkuru uze kuyidukurikiranira neza hanyuma wowe tugezeho ku buryo burambuye mu kanya makuru yacu urakoze cyane twababwira kandi ko abantu babiri bishwe mu ijoro ry'ejo ku cyumweru muri komine gisozi mu ntara ya mwaro mu burundi umunyamakuru w'ijwi rya amerika fidelite yishatse araza kuduha inkuru irambuye mu kanya
ubu naho nk'uko mubimenyereye ni ca gihe co kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi ry'amerika muri sanga mu burundi muri indwi haritezwe abatetsi bakomeye barimwo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ban kimun hamwe n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru z'ishyirahamwe rya afurika zirimwo mohamed old abdel aziza umukuru w'igihugu ca mauritania jacob zuma umukuru w'igihugu ca afurika y'epfo makisal umukuru w'igihugu ca senegal ali bongo umukuru w'igihugu ca gabon hamwe na hilaye Mariam Desalegn w'igihugu ca Ethiopia izo ntumwa zo mu rwego rwo hejuru zizoba zijanywe n'umugambi wo kuganira n'abarongoye leta y'u Burundi hamwe n'abandi bategetsi bafise uruhara muri politike y'u Burundi kugira ngo barabire hamwe ukuntu ibiganiro bidakumira vyotangurwa hamwe n'ukuntu inteko zijejwe gukingira abarundi maprobu uh, zorungikwa mu Burundi mu gihe leta y'u Burundi yozemera ikintu mwibaza ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yofasha abarundi muri iki gihe n'ikihe ikintu mwifuza kw'izo ntumwa zigizwe n'abategetsi bo mu rwego rwo hejuru borangura muri urwo rugendo rwabo n'ikihe e, twatumiye abashingantahe babiri uyu uh, munsi bagiye kudufasha kwishura ivyo bibazo eka n'abandi uh, banywanyi muri radio ijwi ry'amerika mufise ibibazo canke ivyiyumviro mushikiriza mushobora kudutelefona mukoresheje ya nimero uh, whatsapp uh, iyo nimero nayo akaba ari zero zero rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo uh, zero zero rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe uyu munsi rero nk'uko twari ko turabivuga twatumiye abashingantahe babiri bagiye kudufasha kwihweza urwo rugendo rw'abategetsi bakomeye mu burundi Eh, turi kumwe na ildefonse rugema eh, tukaba kandi turi kumwe na pascal nduwimana ildefonse rugema akaba ari umurundi ashiri imbere inyungu z'abarundi bose eh, atakuvangura hakaba na aime pascal nduwimana akaba arongoye ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafurika vy'impungenge eh, vy'impuhwe murambabarira mwiriwe neza abashingantahe mwese turi kumwe
muraho Njyewe.
muraho hiyaga frederico Eh, murakomeye
turashima imana Nkuko- yego turakabaye ni vyiza cyane rwose nk'uko muvyumvise rero uyu munsi haritezwe urugendo rw'umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu burundi eh, ni urugendo rukomeye cyane rwose umutegetsi nk'uko mubizi n'umutegetsi akomeye cyane rwose hanyuma eh, mu bintu vyigeze kuvugwa hakaba havuga ko hariho n'izindi ntumwa zizorungikwa mu rundi intumwa zo mu rwego rwo hejuru abategetsi twavuze eh, mu mugambi rero akaba ari ukumvisha leta y'u Burundi ko eh, inteko eh, zicungera abarundi eka zikingira abarundi zoba zikenewe ariko icyo tuzi nuko leta nayo nyene ico gihe yageze gushikiriza eh, ico kibazo ivuga ko abategetsi bahuriye muri Ethiopia ya Addis Abeba eh, bashoboye kujijuka ko izo nteko abaru- abategetsi b'u Burundi bavuga ko bata zemera batazishaka bakaba bavuga ko eh, abo bategetsi rero urwo rugendo rushobora kuba ruje- eh, bajanywe n'izindi ntumbero eh, yo gufasha nyene mu gikorwa co kugarukana amahoro mu Burundi nashaka bwa mbere na mbere dutangure kuri mwebwe eh, mushirantahe Ildefonse Rugema kuri urwo rugendo ikintu mwibaza ko umutegetsi arongoye ishyirahamwe mpuzamakungu eh, ONU Ban Ki-moon yofasha abarundi muri iki gihe n'ikihe
yego murakoze kuduha ijambo yego twibaza yuko eh, umunyamahanga mukuru eh, eh, arafise ikintu yoterera kuko arafise eh, uruhara mu- mu bihugu byose byo ku isi bifise ingorane arafise ijambo ashobora gushikiriza nico gituma n'ibi n'izi ngorane z'uburundi eh, atoba sindabibazwa arico gituma nibaza yuko yobagize urwo rugendo kugira agire intererano eh, yo kubaka intererano yo kugira abarundi bumvikane kugira uburundi buronka amahoro
M- muribaza ko eh, muri iki gihe hariho abarundi eh, rugema nk'uko mubizi bavuga ko ikibazo c'abarundi ari ikibazo cotorega umuti hagati y'abarundi nyene muribaza ko umutegetsi avuye hanze eh, ashobora kugira ico afashije abarundi ku bwabo batariko eka batagarukanye umutima wo kumvikana
ego me ivyo twama twabishikirije ingorane z'uburundi n'abarundi bonyene bazizi ni twebwe abarundi twategerezwa kumvikana kandi n'ubu turaci- turacafise icyizero c'uko eh, inyishu ishobora kuva mu barundi bonyene mugabo abanyamahanga bakaza nkumbure eh, baza kugira eh, ba- nk'ivyabona kugira barabe gusa yuko eh, twumvikanye Eh, nk'uko twama tubivuga eh, murabona mu burundi n'ukuri ibintu aho bigeze Eh, ibyo zo kuzerinze turondera abaza kutwumvikanisha byerekana neza yuko eh, tutizerana ah, dufise eh, ukuntu ingorane zacu tudashobora kuvugana ukuri ngo turabe ingene eh, ubwa mbere zidushikira hanyuma turabe isoko ryazo hanyuma dushobore kwicara tuvugane turi abarundi twenyene tuvugane ingene twokuraho izo ngorane zama zikurikirana kuva eh, turonse independance igihugu ntikiraronka amahoro y'ukuri amahoro arama twama turonka ubuhengu bw'amahoro hakama haza ingorane bituma abarundi basubiranamwo hanyuma rero ivyo bintu vyama bidushikira nitwebwe abarundi nyene nta mwansi eh, twagiriza umunyamahanga dutera umwansi w'uburundi n'abarundi bonyene nico gituma rero aha naho turiko turavuga yuko eh, ubuhoho murabona yuko bigize no ku rwego rwo hejuru harinze hahaguruka umunyabanga mukuru wa oni hagahaguruka aba- abakuru b'ibindi bihugu murumva aho noba- nibaza yuko turiko turashika ahantu tuvuga tuti ahavyanse ntahandi tuzokwungururiza aha murashiki rero nicyo gituma ndiko ndasaba eh, umurundi wese afise uruhara eh, arabatwara arabagwanya intwaro bose bashira imbere inyungu z'igihugu bashira imbere inyungu z'abanyagihugu bavuge bati reka twicare vy'ukuri twumvikane bareke gushira imbere inyungu zabo za politike kuko izo nivyo vyamye vyica igihugu abanyepolitike bama bagira ibiganiro vy'ukumvikana gusa kugira bagabura ibibanza vya politiki muri iki gihe dusavye abafise uruhara muri izi ngorane abanyepolitike abatwara igihugu ah, abari muri opposition bavuge bavugira abanyagihugu bavuge bavugira igihugu twikure ko amenya batwenze kubona bitunanira kumvikana turi abarundi twenyine aha rero nibaza yuko eh, ico arico twoshira imbere cane cane murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwikura ko amenyo y'abatwenzi kamwavuze ko n'abansi b'abarundi ari abarundi ubwabo ico ni cyiyumviro gihambaye cyane rwose eh, muza kudusigurira neza ariko imbere yaho reka tubaze n'umushiyantahe Aime Pascal Ndoyimana nawe nyene atubwire ikintu yifuza ko umunyamagamba mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yofasha abarundi muri iki gihe agize urugendo mu Burundi
ego bo twebwe ubwa mbere jewe turahuza n'uyo muvandimwe ah, twebwe turanezerewe n'uyu muzo w'uyu mushyitsi ni umushyitsi bwa mbere akomeye cyane kandi ni umushyitsi wo kubaha ah, twebwe natwe bikaba bidushimije ko ah, biri muri bimwe twamye tuko turashikiriza tuti turakeneye ko aba bategetsi cyane cyane ko batokumva ibivugwa ku maradiyo cyane ku maraporo amwe amwe atangwa ah, twavuga tuti byaba byiza ko ah, bo kwishikira ba- bakirabira ingene ingene tubayeho bakirabira abarundi ingene bameze bakishikira no kuri tere ibi rero biratunejeje cyane ah, twebwe turanezerewe no kumwakira ah, kandi twebwe twasabye abarundi ko bomwakirana ugweze kuko ni n'umusitaje eh, no kutugendera mu mu bihe bidasanzwe aha mu gisagara Eh, turamwiteze ko ijambo ryiza turamwiteze kuko eh, twaramubonye no muri 2010 yaraje arabo- araraba arivugira arabona arayaga n'abategetsi n'amashyirahamwe Eh, rero turanezerewe kubona aje ngaho iwacu Ah, nk'uko uyo uyo muvandimwe avuze ah, turakeneye yuko oh, baza na na- cane cane ntabwo vyari vyiza yuko aba bantu barinda kuza turi abarundi zari ingorane z'iwacu zari ingorane two- two- twicara hamwe tugatorera umuti Eh, nk'uko avuze gusa nuko abarundi tutavugana ukuri eh, atakwicara hamwe ngo Nigumi, eh, turabitandukanya ko ari bitoya Aime- ko Aime Pascal, bitunga, eh, n'ibiduhuza Eh, Aime Pascal.
ariko gusa turanezerewe no kumwakira namwe ndababaze ikibazo nabaje umushiyantahe eh, rugema abategetsi bavuye hanze barashaka kugira ico bafashije mu gihe abarundi bonyene batarajijuka ko batezwa kwicarana eka bagaheba kudadaza no kutihanganirana
ibi ni no kubimenya yuko eh, nk'uko n'abatogokuru baravuze ko amazi mas- masaba no ko ngo atigera amara imviro eh, nta munyamahanga azoza kuzoterera umuti kino gihugu cacu ni ikibazo c'abarundi eh, twebwe tuzokwicara hamwe tubitorere umuti mugabo turaba- tura- turabashaka ko eh, badushigikira bakaduterera mugabo ahanini ni ibibazo by'iwacu cyane cyane cyane tukamenya mbega ibi biva kuki iyo amatora abaye ko hama haza ibintu by'aka- by'akajagari iyo amatora abaye kuva muri eh, mirongo itandatu na rimwe tugajaza mirongo icyenda na gatatu ibihumbi bibiri na gatanu na cumi kuki ibyamara uku ibi rero birazi cyane cyane n'aba- na- na- ni- ni ku barundi ubwacu ariko rero twebwe turashaka bano banyamahanga ko baza badushyigikira ariko kandi batadutamika ijambo batadutorera umuti mugabo Yego, me- nanjye nkaca nsaba abarundi ko bokwiyugurura ntihagire uwushyira imbere inyungu ziwe cyane cyane kandi tukamenya ko eh, aba baharanira ibyicaro babikiranira sito ku banyamigambwe nabo kandi bakamenya ko bobavanura n'abanyamahanga banabahenda ngo bisa ngo eh, bashyireho imigwi igwana canke Yego, me- eh, reka- batera abandi ni mu gihugu cy'iwacu turacubaka kandi by'ukuri nk'uko uyu muvandimwe avuze birababaje cyane ni ukuri turifuza uru rugendo akamo muteye yuko boba akamo kurwanya muteye imahari- Pascal Aimé Pascal ko gushira imbere inyungu z'abanyagihugu na kamona Idefonso Rwema yateye nyene eh, kwibutsa ko abanyapolitiki bose ku mpande zose ivyo bogira vyose boshira imbere inyungu z'abanyagihugu muri aka kanya turafise abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika nabo nyene bariko baraterera ivyumviro eka bafise n'ibibazo bashikiriza turi kumwe na Alain Alain mwiriwe neza
biriwe biriwe abajyabizi bakuru yego murafise iciyumviro murafise ikibazo
yego dafite icyiyumviro nterera ku- kuri uyu muzo w'umunyamabanga mukuru eh, wa nashonziri akifu tugendera yego byo tugendera bibiri bikomeye ko nta kintu agiye bibaza tumwiteze ko byinshi eh, kugondoza perezida nkuru nziza namukikije kugira ajye mu biganiro mu biganiro pana nyabyo nyakuri ibiganiro bihuza abarundi koko aba kuko ababikora aribo babisangiye bicare hamwe batoreye inyishu kuko abo- abantu baguma bapfa kandi hariyo amasezerano twigeze abarundi basinye bakemeranya ko bagiye kubaka uburundi kandi amasezerano araba ariko perezida nkurunziza yahisemo guhonyaga no kutayakurikiza murakoze Justin re- murakoze Alain reka tuje no kwa Justin nawe nyene eh, ico ciyumviro canyu abashingantari turi kumwe ndabasaba bagire ico bakivuze ko ariko nagomba na Justin adushikirize ikibazo ciwe canke iciyumviro ciwe Justin mwiriwe neza
Mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro
Eh, jewe ni nk'iciyumviro n'intererano no yego
jewe mu bisanzwe ko n'abandi babivuze eh, tu- bwa mbere baba turashima cyane ku ku- ku muzo wa wa nyakubahwa Ban Ki-moon umukuru w'inama mpuzamakungu ni mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri bino bihe Burundi bwugarijwe n'ama ni nuvuga ni- n'ibibazo bya politike byinshi n'ubwicanyi mbere butandukanye hanyuma nkavuga nti nk'uko abandi babivuze natwe tumuteze ko twavuga ko iyo ituze kuko eh, ahagarariye ibihugu byose ubwabyo nko nko ku isi ni u- ni umuntu aje umutekano aje kugira amahoro umutekano n'ibihugu byose byo ku isi kandi n'ikindi twavuga tuti kijya nakomeye eh, ubwa mbere twibuka inyuma y'amatora imbere y'uko amatora aba bagize kuvugana na perezida nkuru nziza kuri telefone ikibazo cerekeye ikibazo cavyuye eh, intambara cerekeye amatora hanyuma inyuma haraje intumwa nyinshi ziratuma mu burundi zirasubira inyuma muri uno munsi rero hagezweho aho twavuga ko ari u- amahirwe ya nyuma twese tugasabwa rero ko ba mbere abategetsi b'uburundi bokoresha umutima baka- bakemera kuganira n'abandi batavuga rumwe kandi mbere ntitubona batavuga rumwe nyene bose bakoresha umutima bakaja hamwe ariko cyane cyane tuza- tuzasaba yuko twizere yuko eh, yotera igitsure leta y'uburundi cyane cyane kugira ngo yemere kuganira n'uwo wese hanyuma tubavuga ko- tubasaba ko amahoro yo- yo- yoboneka mu burundi hanyuma nk'uko abandi bavuze gatoya nyine navuga nti eh, abarundi ntibitege cyane eh, i- i- a- a- ay'abashumba makungu kuko ubwo uko biri kose ati mu gushaka ku barundi umunyamabanga mukuru nahabwa amajambo nayo batera igitsure nta kizoshoboka turasaba yuko rero bose bakoresha umutima ariko cyane cyane turizeye yuko ko biri kose leta y'u Burundi kudaduza ifise uno munsi canke ejo aho bicarira hamwe bakabwana no- n'uwo mutegetsi kuburengera ngo bizogira ico bihinduye aravuze cyane ishingiro cyonyine n'icyo Eh, murakoze justin icyumviro cyashikirijwe na alain na justin justin wewe avuze ko akwiye kuba eh, utwigoro tw'aba bategetsi kugira ngo ibiganiro bize byatangura Ah, mu gihe alain wewe avuga ko ah, uyu mutegetsi cyane cyane ah, yogondoza ah, ubutegetsi bari muri iki gihe abashinga ntahe turi kumwe ibyiyumviro byanyu kubishikirijwe na alain na justin mugire mu kanya gatoya cyane rwose ntimurandire reka dutangure ku mushinga ntahe idefonse rwema
egome nibaza ko eh, muri rusangi hariho ibintu byinshi duhuriza ko mugabo ikigora ikigora nibaza yuko ari ukubishyira mu ngiro Eh, murabona neza yuko eh, iyo tuvuze ngo habe ikiganiro eh, ni ukugira turabe by'ukuri ni bande bagiriranira ibiganiro ni bande baserukira abarundi kugira bagire ibiganiro duhe amahoro aho niho hari ikibazo urumva rero mu gihe abo twi abadutwara abaserukira imigambi itavuga rumwe na leta muri ico gihe iyo bonyene ku ruhande rumwe umwe adadaza ati jewe singanira ati ubundi nanjye sinshaka kukubona aho niho hari ikibazo murumva rero uko twebwe tuvyiyumvira kandi tubibona Eh, nibaza yuko eh, uruhande rwose rwogira icyo rurekuye hakaba konsesiyo kunywa bivuga mu gifaransa umwe wese akavuga ati aha ah, ndaretse kudadaza reka ndabe ingene nugurura umuryango ujya tutavuga rumwe na re- tutavuga rumwe turabe ingene twicarana tuganira aho ntiwari ikibazo idefonse hari Urumva hari rero, hari icyo eh, agomba kuvuga ngaha hari ibyo twohanura abatwara hari n'ibyo twohanura abagwanya leta Eh, murabona i- i- imvugo ihari muri izi eh, ni injyane kuko abantu barapfa abantu barangaye abantu bari mu mabohero ni injyane ziri mu barundi ni nu- i- ni ukugira turabe ingene ibyo bintu byohagarara Ildefonse Kugira Rwema bihagarare.
ntaguciriyemo ntaguciriyemo Eh, mwambare.
hariho eh, eh, imitahire yash- eh, yasohowe na leta y'u Burundi eka n'umushikiriza amanza kizigenza w'u Burundi eh, yo guhagarika abategetsi bamwe bamwe ariko iyo mitahire nibaza ko yavuye mu nzira ivyo ni ibintu bishobora gufasha ku bwanyu
egome iyo ni intambwe ntuca ni intambwe nibyo eh, naho yoba ari ntoya mugabo ni intambwe tura- turabyumva ariko twibaza yuko eh, eh, eh, leta y'u Burundi eh, yoraba ingene i- irushiriza ngaho kuko eh, urumva abantu ego nibyo baravuze ko badakurikiranwa mugabo baracari mu mahanga eh, ikintu twi- twibaza yuko leta yokora gikomeye ni icy'uko eh, yoraba ingene abantu bahunze bagaruka mu gihugu bakumva yuko bashobora kugaruka mu gihugu atabwoba bafise ataco bashobora kuba ibyo o, turabona ko bikigoye mugabo ahantu rero twebwe two- twovuga kandi ni vyerekeye eh, izo nteko ziva hanze mu gihugu bambe ziva hanze zije gu- eh, gukingira umutekano abarundi aho rero nibaza yuko ari leta isha idashaka ko izo nteko ziza iyo nyene yogira ikindi kintu gituma abantu bizera yuko hari umutekano mu gihugu ariko Aho rero, ntaguciriyemo abanya- kandi mu abanyapolitiki kanya gato reka nabo ndagusabe barwana inyishu ngufi leta.
ngufi eh, mushikana Ba- Rwema hariho nabo nabo muri Senarede ariko amatwa dusumira ntibashigikiye izo ntego
ibaza yuko ni izo nizo nagira nshike ko abarundi bose bibaza yuko inteko mvamakungu zogira icyo zifashije igihugu nibaza ko bihenda cyane icyo kizoba ari ikimenyetso cy'uko uburundi turiko turata ukwigenga turiko turata eh, niyo independance data naho eh, twu- twumva ngo turayifise ivyo bintu vyo kuzana inteko zihanze mbega iyo ko tubizi mu bindi bihugu iyo inteko mvamakungu zinjiye mu gihugu kugira zihave bimara umwanya ungana gute ibyo bamaze gukora byerekana yuko bahashyitse ingorane zitorerwa inyishu n'izihe aha rero ntuhanura abantu bifuza yuko inteko ziza mu gihugu yuko icyo kintu atari cyiza ahubwo twoshimikira kuri ibi biganiro bi- bibe hanyuma turabe yuko ibiganiro byananiranye aba ariho turondera u- i- izindi izindi nyishu ku ngorane zacu ego mereka dushira imbere ibiganiro by'abarundi ico nico kintu dushira imbere ego reka tubaze n'umushana Aimé Pascal eh, Ndabimana nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Alain eh, na Justin Alain avuga ko eh, abategetsi bogondoza eh, ubutegetsi buhari muri iki gihe hanyuma na Justin akaba yavuze cyane cyane ashimikira ku biganiro eh, Aimé Pascal umwanya ni gwanyu
ego nariko ndibaza ko muza muraduha umwanya ungana ariko ubunye turagerageza gutebutsa ariko mpereye ku mu- ku mu- ku wabajije mbere hari ijambo avuze ngo nibaza ko ngo bogondoza leta iryo jambo ryo kugondoza sinibaza ko turyumva kumwe Eh, kuko ugondoza umuntu aba yanse ikintu cose ariko mugabo ugeze ubunye le- leta iriko irategura n'ibi- n'ibiganiro biri- biriko birabera no mu ntara zose eh, kandi yarateye akamo yuko umurundi wese ahawe kaze ko yoganira Ah, kandi ikindi naco leta ishira imbere ni uko ari ibiganiro vy'abarundi bose Eh, gusa umuntu avuga ngo yogondoza ngira ni uko aba akeneye yuko hazamwo abandi ngira ngo yoba akeneye kumva mugabo kugeza ubunye le- le- leta twebwe turayitahura kandi twarabonye ko ifite ishyaka rihagije cyane ryo kuganira A- ahu- ahubwo twebwe twosaba yuko aba batumire baje aba bashyitsi baje baje ahubwo ko boza iyi ino ntiharigwana ko yoshira ibigwanisho hasi ko boza ngo twubakire hamwe twese kuko i- ibintu byo kurwana ibintu byo kwica abantu siyo solution hanyuma iyo umuntu avuze ibintu vyi- vy'ibiganiro vyo kuyaga cane nta kindi kintu na kimwe kizo- ki- coba at- atari kuzoganira rero twebwe turavuga ko boganira mugabo ndumva umuntu avuga ati nibagondoze leta yama ibisigura ikavuga neza ati kumbure twebwe turashaka ko twoyaga n'abantu ati mugabo kandi nibatandukanye ati n'ubutungane umuntu afise icyo abazwa abazwe nk'ubu unye maze iminsi numva abagira ko bagize kudeta bakavuga bati mbega abandi bari ino ko bahanywe ko batiriwe imanza ko bafunzwe none abahunze nabo nibo ati eh, bazoganirana gu- na Eh, Aimé leta Pascal.
mbega aba nabo bafunzwe bobo Eme Pascal ndabasabe mumpe inyishu ngufi Twebwe ngufi rero- ikindi kibazo Pascal eh, ikintu muri iki gihe murazi ko mu biganiro ari uguheberanira ikintu mwosaba leta y'u Burundi muri iki gihe ni kihe kugira ngo ibiganiro bigende neza ikintu mwosaba abatavuga rumwe na leta ni kihe kanya gato Ah, twebwe ku bwa leta turanashimira imana ko bagabanije twari twarumvise abantu cumi na batanu ko bakuye ino mitahe yabo iyi ni iyindi ntambwe kandi twarabonye ko bafunguye amaradiyo amwe amwe iyi ni iyindi ntambwe kandi noneho eh, turashima kuko baravuze bati udafite ikintu wese yagira natahe iki turagishima cyane hanyuma ku bagwanya nabo Ah, aba batera aba bahisemo eh, inzira yo kurwana aba turababwira tuti ni imyumvire y'uko intambara atanahamishikana fendofe ni kuzoganira kandi twebwe ntitwabasaba by'ukuri ko borinda kuzofata ibigwanjo kubunye intambara imaze imyaka myinshi twarabibonye turabasaba ko bokubitiza agatima Ego be- ntembero ko boza ngo tuganire hanyuma izi twebwe turatunze turafite ubutunzi mu- mu- turafite amazi turafite inzahabu turafite byose hanyuma tukabisabikanya neza Ego ata me wanjya Pascal wangu.
mu kanya turagaruka kuri ico kibazo tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe n'umumenyesha n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Emmanuel mwiriwe neza
Ndiwe.
e, murafite icyo mushikiriza ku bibazo turiko turashikiriza urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi eka n'urundi rugendo rwitezwe rw'abatetsi bakomeye bo hejuru bo muri Afrika murafite ikintu mushikiriza
Eh, twagomba tubasabe nk'abo bategetsi kugira baze ba- barakurikiza impanuro z'abantu nyene babakurira kandi ikindi nacyo twagomba dusabe burya ni ego twagomba dusabe ibiganiro kugira bashobore kuganira bahuze hanyuma natwe abanyagihugu bishobore kuronka amahoro nk'ubu mu burundi nkatwe bwo tuba mu gisagara cya bujumbura ikiro c'ifu c'ubududu bugigeze ku mafaranga igihumbi n'ijana urumva twebwe turamerewe nabi cane nico gituma twasaba kugira ibiganiro bihabe hanyuma twebwe abanyagihugu turonke amahoro
E, murakoze Emmanuel ku cifuzo n'icyumviro mushikirije reka naho tuje ku mushira naye Elvisa Elvisa miriwe neza
mwiriwe neza ndabaramugije ku gihugu amerika e, mwiriwe neza murakomeye
ego turakomeye bu- byo bunye E, ikibazo icyumviro ku byo turiko turashikiriza
iciyumviro nashaka gutanga ni uko aba bategetsi bariko ba- bigora bagendera uburundi ni uko bashakira ineza uburundi n'abarundi hanyuma ico je nasaba leta ni uko yokumviriza impanuro ihabwa kuko nimba yi- yitwa kwitwarira aba- abarundi bose itwarira abarundi bose bari mu gihugu U- u- igatwarira urashobora abarundi bose kuzimya bari hanze radio y'igihugu.
Emmanuel urashaka kuzimya iyo radio yawe ni Elvis eh? Elvis urashaka kuzimya iradio
yego yego nayijimije okay bandanya unyarutse Hanyum- hany- hanyuma rero leta eh, eme pascal yariko aravuga ngo ijambo ryo kugondozwa kugondozwa nuku- ni ukubwira umuntu ukamwumvisha ku kintu atumva kugira ashoboye gucumva ni ukumvisha rero leta ko itegerezwa ku- kuganira n'abayirwanya kugira ngo aya maraso y'abarundi yirwa araseseka ahagarare ntibiryoshe kumva ko abana b'igihugu baguma bagandagurwa bicwa bunyamaswa twara twumva hicwa ibikoko navyo nyene kubera bagomba kubifungura ariko ntitwari bwumve aho abantu bapfa leta ukamengo nta na kimwe ibibonamwo abana b'abarundi bariko barapfa abana b'abarundi bariko barapfa mu gihugu abana b'abarundi bariko barapfa hanze mu mu makambi y'impunzi kandi dufise leta ivuga ko yatowe n'abanyagihugu ni ni yemerero iganire abantu abarundi twibagira nigoga abarundi turazi ko twari tumaze imyaka cumi mu mahoro mu mahoro kubera twagiye arusha bakumvikana ukundi igihugu cotwagwa
Ego nico mu- gituma rero n'ubu leta niyemere iganire nabo batavuga rumwe hanyuma bagire ico bashitseko abarundi tube mu mahoro abarundi tu- dusubire ku mirimo wega abarundi uri- uri bari ku mirimo n'uwuri kwiye ku murimo aje yumva grenade iriye n'uwuri ruguru ntagira ntagira cefo ca ruguru Ego me- Rero turakeneye ko leta yo n'abayiwanya baja ku ntebe bakaganira abarundi twese twaronka amahoro atamutu atamututsi tutinubana kuko je nibaza ko igihe kiriho kirarenga yego me niyo rero leta ya- ya- yimana ikibanza ci- ci- c'ibiganiro ni ukuvuga ko izo biri kirarondera iragwiza abayirwanya kandi abarundi twese tuzohona eh, Nico gituma rero murakoze nibaza ko murakoze aba- Elvis eh, ku mpanuro mutanze impanuro Elvis atanze nico kimwe n'impanuro Emmanuel yatanze bose bakaba batera akamu gasaba kuhoba ibiganiro kugira ngo abarundi baruhuke abarundi cane cane abahungiye mu bihugu vyo hanze aravuga ko amerewe nabi eh, ka- kandi igihugu gishobora ku eh, gutunga eh, abanyagihugu bose ivyo rero bagasaba ko hoba ibiganiro abantu bokumva impanuro bakaba bateye akamu cane cane ko leta y'uburundi ko yokumva impanuro umushintahe Ildefonse Rugema mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko umwasi w'abarundi ari abarundi ubwabo murashaka kudusigurira neza mukatubwira ico mushaka kuvuga
ego me- murakoze icyo nshaka kuvuga ngaho nicyo abarundi twese twibonera Eh, murabona eh, nk'uko nabivuze eh, ni uko abarundi twama dushaka gutorera inyishu ku ngorane zi- zidushikiriye muri uwo mwanya naho nyine ntitunabikore ariko izi ngorane zo gusubiranamwo kw'abarundi zo kwicana kw'abarundi ntizitanguye ubu ngo ni ukubera haje manda ya gatatu canke sinzi ibintu vyo kwicana vyarabaye mu myaka yahera Eh, murazi neza yuko eh, ubwicanyi eh, bufatiye ku moko bwatanguye mu mirongo itandatu na gatanu eh, birabandanya mu mirongo indwi na kabiri mu mirongo icenda na gatatu Eh, wumva abantu baraja mu mashamba inda- inganda ziratikira ku mabarabara ibiki n'ibiki ubu naho murabona ivyo turimwo urumva rero iyo mvuze ni abarundi nibo bansi bi- bonyene mu gihugu cabo ni ibintu biboneka ni naco gituma rero twebwe tuvuga tuti abarundi nibicarane bavugane ukuri bavugane bati mbega ko twama turiko turajyana biva kuki izo njyane zi- z'intavanako biva kuki yego ubu me tugiye kumara imyaka mirongo itanu turi muri ibyo murabona neza yuko eh, iyo abarundi bariko barasubirana bariko baricana ikibabaje ni uko hama hakoresha urwaruka uwo rwaruka leta ikoresha urwaruka rwabo urwaruka nabwo ru- rugomba ku eh, ru- rutumvikana yuko igihugu cabo gi- ki- mu- mu- mu kaga bagafata ibigwanisho ivyo niko vyama bimeze muravuze ikibazo gihambaye cyane Urumva rwose rero, eh, mushana aho Ildefonse rero- muvuga ko haheze Okay.
imyaka mirongo itanu abarundi bariko bararyana ni nk'ikibazo na na Aimé Pascal nawe nyene yashikirije avuga ko mu gihe cose habaye amatora mu Burundi yavuze miro- mirongo itandatu na rimwe mirongo icenda na gatatu mirongo ibihumbi bibiri na gatanu eka ibihumbi bibiri na cumi Eh, Aimé Pascal murashaka kudusigurira neza namwe ikintu mwibaza ko gituma izo njyane ziguma zigaruka igihe cose c'amatora niki akanya gatoya cyane Aimé Pascal ubwa mbere ko badukoronije ko eh, batabyemera ko tu- ko umuntu ko yokwitorera a- abantu abantu banashaka kuko turavye kuva kera iyo abazungu iyo eh, babonye ko eh, muri twebwe ko twagomba ikintu cyo gutera imbere barakora ukuntu ngo badusubize inyuma rero uyu muvandimwe avuze ikintu cyiza aravuze ati ni mu barundi ubwacu ariko kandi natwe bi- birakwiye ko twoca ubwenge ko twobona ubovuga ngo ni kubera ngo ikiringo ibi si byo ibi si byo namba nagomba umpa akanya nka gatoyi uravye ngo ni ikiringo ngo catumye ibi- bino bintu biba uyu ni umugambi wari warateguwe kera kandi wari warateguwe n'abazungu kandi ukumva ko banashizemo ibintu by'amafaranga nka menshi cane kuko eh, uravye eh, aya matora abaye abarundi ntibakorakoye ikintu bita ibwirizwa shingiro ntabyo bahinduye namba ariko ugaca uraba mu bihugu by'aka karere bamwe mbere barakuyeho ibintu by'ibiringo baravuga bati perezida niyitwa rirazorinde adegererayo ndetse n'uwo banaduhaye ngo azodufashe uyu wa uganda imyaka maze ngira ngo ibyo turabizi nimutubwire yuko murabona aka kajagari kabaye abazungu ngo bagomora abantu bavuga amadekarasiyo n'iki uyu muvandimwe rero namenye yuko ko yari pla yari yarateguwe cyane kuva kera mbere ibindi byatanguye muvuga kuva muri muri ko muvuga 2009.
eh, eh, umushirantahe rugema we avuga ko ingorane z'abarundi ari iz'abarundi namwe muvuze ko ari iz'abanyamahanga icyo ni ikibazo tuzogaruka ko tukakiganira neza cyane rwose mu kanya gatoyi pascal mpakanya pascal mpakanya nabasabye ko mwoza mutorandira cyane rwose turafite umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika bosco mwiriwe neza
niyo neza murafite ikibazo turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo rw'abategetsi bakomeye mu burundi uyu munsi nk'uko twabibabwiye hitezwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ban kimon ikintu mwibaza ko yorangurira abarundi ni iki
icya mbere cyose ubu- uwo ntacyo ndamwitezeho kuko na mukuru we yaraje arashika mu burundi ijya mu kenyezi arongoye iyo nama U- u- urya niwe mukuru wiwe yarashitse Eh, ndavuga urongoye inama nkuru kuko ni ni n'umusekreteri rero U- urugendo rw'umu- ntacyo yashikirije umutegetsi Eh, akomeye wo urugendo hejuru mu rw'iwe ishyirahamwe rwo mpuzamakungu n'uyu mushirantahe ahava aza mu burundi uyu munsi
yego uwo mushinga ntahegewe icyo ntusaba reka nsabe abarundi kuko nibo bazokemura ikibazo kiri mu burundi Ku- ndavuga gute uburundi ak- akahise kabwo aba akahise kabwo iminsi yose hakeneye guhuza abantu bahuza abakeneye guhuza iyo hariho abantu badakeneye guhuza naho baba bashinga ntayo bameze gute ntibazokemura icyo kibazo rero nashaka sabe abarundi bonyene baje hamwe mbese abe na perezida a- akubita inkoni ngufi arabe baje abanyepolitike bari hanze baje hamwe baganire ikibazo cy'uburundi kuko ni- nta wundi muntu azoza atorera umuti ikibazo cy'uburundi abanyamahanga bo burazi yuko iyo bananiwe bakoresha inguvu inguvu nazo ntizubaka zirasambura ubu icyo nabasaba rero uwo munyamabanga ni uko yamwumvisha akagerageza ukugene bogiriye ikigongwe na cyane cyane abagiriza ibyaha bakabanza bagakorwa ko i- i- i- ibihano babagiriza cyangwa baga- bagatenzura igo, kugira ngo hirya y'ejo baganire atawikeka uwundi kuko ubu abanyamahanga bari aba- abahungiye hanze bikeka leta leta nayo igaca ivuga iti nabo baje bogira ibi n'ibi bakabanza bakajya hamwe bakumvikana
Ego me- ndamusabye rero a- agerageze agerageze amujijure kuko igihugu cy'u Burundi urabona ko kirimo akajagari karatanguye kandi karatwara urabona nta cyiza ubona kimaze kuba kuko utwatwara abanyagihugu nayo batwara umutekano Egome eh, murakoze eh, Bosco reka dubaze uh, nawe umushanahe bidege bire biregende nawe nyene agire ico atubwiye mwiriwe neza
mwiriwe neza mugenzi akazina kawe ni gute katubwiye neza
jewe nitwa biherengende bihere ngende mu ego eh, dura ku ijambo mutuhe i- mudushikirize ikibazo mufise canke iciyumviro
yego ibibazo mfite ni byinshi birarenze igipimo sinzi yuko nobivugira ngaha nkabimara ufise akanya gatoyi cane rwose mu munota umwe woduha nk'ikibazo oya kimwe mu canke kanya bibiri mugenzi uraba mukongereza ubu bukoze duga ku ijambo
hanyuma yego
jewe nagira jewe nagira ah, cyane cyane
Ura- uratwumva duga ku ijambo nyarutse Eh, ndi- ndiko ndabumva nagira mbare eme pascal twama twamwumvije igihe cyose ni ukuvuga yuko umuvyeyi mwiza mu rugo atunganiriza abana biwe bose nta n'umwe acagura urantegereza mugenzi yego duga ku ijambo ndakumva hanyuma urumva eme pascal iyo ariko aravuga twe turamwumva hahengamiye nareke guhengama aca nawe nka ya ninde y'umu- y'umukinyi u- u- umu- umukinyi wa ninde yigeze gukina hanyuma agakina ninde avuga ati "Ah, ah, yarafise abahungu ba- abahungu babiri uwumuhaye ivyeri akarubaza guha itongo Uwu- umva, uwuta- uwutarose vya vyeri akaca amubwira ati "Nta- ni umwana ni umwana mugabo ntaco afise hanyuma wa wundi ataco afise amaze kuronka akamuhereza impuzu akamuhereza ibirato agaca avuga ati aho niwe mwana usumbye u- u- wa wundi ahubwo usumbye umwe mukuru agaca aza kumuhereza namwe yari yahereje yari yahereje mukuru we
O- vuga mu- Hanyuma- mu mu majambo atomoye bihere ngende eh, yavuze iki ah, kikwereka ko yegamiye ahantu mukaje gato eme pascal rero nagerageze abe umuntu w'imvuga kuri avuga ukuri kuko ikidahinduka ku isi ni ijambo ry'imana n'ibindi byose birahinduka mbega nk'ubihindutse ejo azovuga ngo iki ko twaba twamwumvirije ejo azovuga ngo iki hanyuma rero uwo muzo wa bayikimuna bayikimuna agira aze nimba ya- ashobora kuba yashyitse yashyitse vurema ntashike naze ariko agerageze yumvishe yuko leta abantu barushe abarundi bararushe turarushe tumerewe nabi sibyo tumerewe nabi vurema nibagerageze bahure bavugane bagire ibiganiro byubaka igihugu apana kuguma basambura nyakubahwa nk'ubu u- bavuze yuko pasiyoni hatubegere nabi za kamenge bategere nabi ariko mugabo amakuru twumva bagerageje barapanga babata gisizero barabapanga ego mushi naye bihere ngende bakabahereza- reka tu ndabona akanya kariko karatujana reka duhe ijambo Pascal Aimé ah, Aimé Pascal agire ico yishuye eh, ku bintu ah, muvuze ko ashiki- yamashikiriza afise aho yegamiye Aimé Pascal amasegonda 30
uyo uyo uyo uyo muntu ntiyatomoye ntiyatomoye avuze ngo si ahantu ngo negamiye ntiyatomoye avuga ibintu biri vage iyo ariko avuga ibintu vy- vy'imigani ngo ume ngo aha umuntu ngo aha abana ngo umuhaye ivyeri ngo akamuha itongo aha anye twebwe turi muri demokarasi nta mutegetsi afise ivyaha umuntu ahubwo ubu ni twebwe duha aba- abategetsi abatwara ubu ubunye ni ukuvuga ko bahabwa n'amatora uwitabye amatora agatorwa hanyuma agatwara rero iyo ndi ko mvuga yuko leta itanze ibintu by'ibiganiro birabonekana neza intara zose ni ku biganiro ngira ngo sinzi ibintu aba akeneye kumva Ego me ko nohengama, eh, ko tubibutse nohengama, inshuti kandi mwese ko muri ko ntiyatomoye.
murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Adolphe mwiriwe neza murafite icyumviro murafite ikibazo mushikiriza ku bintu turiko turavuga vyerekeye cyane cyane urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu burundi
ego nari mfise ikibazo hamwe n'intererano icya mbere nagomba mvuge yuko jewe ku bwanje nko kuri urwo rugendo twava ah, turonka umushitsi w'iteka banki y'imuni ku bwanje kabisa novuga yuko abarundi tuvyitezemwo akamaro gatoyi kuko tumaze kubona ingendo nyinshi z'abashitsi b'iteka baza baje guhanura canke gu- gushikiriza icokorwa hanini kugira amahoro ayongere kuboneka mu burundi ariko kenshi tubona yuko ntaco vyungura nta- ntibabaha ugutwi canke ngo babategere baba- bakurikize ivyo bahanura mugabo naho nyene nitwoca twihebura rwose ico twosaba nimba yotwumviriza canke batwumva nuko bokomeza bahanura na cane cane ibiganiro ibiganiro bibe kuko murabona umutekano mu burundi si ikirenga bakomeze kabisa bahanura leta y'uburundi bita ivyo biganiro ikindi naco ni uko ku bwanje n'aho bavuga ngo maprobu ntikenewe mu burundi none ni kuki tuguma tubona aba ama amagrenade twumva ngo abantu bapfuye grenade zikubitwa hirya no hino ni kuki none abo bantu nimba bavuga yuko abapolisi babishoboye kurinda umutekano mu burundi ni kuki abo bantu batabatuza bavahe inyegejehe ico kibazo ndakibaza abashikiranganje turi kumwe gaha mu nshinga Adolphe ico kibazo bishobotse ico kibazo cawe ndagishikiriza abashingantahe mu kanya bagire ico bakivuze ko ariko nashaka dufate n'umushingantahe ku ngoma nawe nyene arindiriye ku ngoma muriwe neza
yerewe murafite icyumviro mufise- murafite ikibazo
oh ikibazo n'ibyiyumviro byose biri kumwe yego
ni nta- ni ntawe uhora ku ngoma ariko bihenze numvise umenga ikirundi kirabagora cyane ni ntawe uhora ku ngoma wenda umva ko ikirundi umenga bakeneye kugisakara
Eh, iryo zina n'iryo bampaye u- uragize neza ku- kuri mpa ryose duga ku ijambo
ok murakoze kumpa ijambo witwa ntahura ku ngoma
Eh, okay duga ku ijambo rero oh, nyene murakoze kumpa ijambo yego murakoze gushima
Eh, ubwa mbere nagoma nshime akanya mu mpaye nshima n'urugendo rwa banki y'umunabwije rwa nyuma ariko rwa mbere ariko ni ibibazo by'ingendo zimaze kuba nyinshi ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi hari uwavuze ati intagondwa mugabo ngo pascal ene nawe yavuze ati aha mu burundi nta gondwa nta- nta ntagondwa zihari rero nagira mvuge nti aha mu burundi burundi bugizwe n'intagondwa kuko rero nagira mvuge umugambi uri ku butegetsi yaba utari intagondwa niba bavuga yuko ibiganiro baba barabyanze badakeneye kuganira n'abantu batari bari inyuma y'igihugu kandi bazi yuko aribo bari muri opozisiyo aribo bateye umudugararo none bashaka kuzoganira n'abandi baravuga kandi ko hari ibiganiro biriko birabera hagati mu gihugu ibyo biganiro biriko bira hagati mu gihugu turashobora kwibaza biriko bihuza abandi nta munsi wa na rimwe turigera tumva batanga interview y'ibiganiro icyo biriko birafasha n'icyo biriko birasigura icyo bavuze ibyo aryumva abanyagihugu bavyumva ego me eh, muciya ntahe ntawuhora ku ngoma murakoze kuri ivyo vyumviro n'ibibazo reka tubishikirize abashingantahe turi kumwe twatumiye hano eh, muciya ntahe eh, Ildefonse Rugema eh, Adolphe yashikirije ikibazo ubona ko umengo eh, ntiyizeye ko urwo rugendo rw'abategetsi ruzogira ico ruvuyemwo akaba kandi yavuze ko buryana za nteko mpuzamakungu maprobo zishobora kuba zikenewe kubera abantu birirwa barapfa amagrenade agumaterwa eh, mu gihe eh, eh, umushirantahe ntawuhora ku ngoma wewe avuze ko eh, hari intagondwa mu Burundi i- mu kanya gatoyi ivyo bibazo vyose nivyo vyiyumviro mubivuga kwiki
egome kuri ibyo bibazo nibaza ko eh, abantu tuguma tugarukana ibibazo bimwe mugabo ingene umuntu yobyishyura ibyo z'uko em, eh, i- inteko zo hanze zito- zoza ivyo nabisiguye ndavuga yuko abandi eh, a- atari cyo coba icemezo yuko ingorane z'uburundi zigiye guhera ata grenade yosubira guturika canke iki murabona ibiba muri somaliya n'ahandi si ukuvuga ngo baza guheza ingorane z'umutekano siko umuntu yobyiyumvira ahubwo no kuraba kure mukaraba igihugu kijemo inteko mvamahanga kigasangaho abasirikare b'igihugu muri icyo gihe mwumva uwataye eh, ubataye ubuntu ninde na nabo basirikare b'igihugu baba bariko barasubizwa inyuma ni igihugu kiba kiriko kirasubira inyuma kiba kiriko kirasuzugurwa rero nibaza izo nteko nk'uko nabivuze umuntu abo banza bakarindira tukaraba neza yuko ivyo biganiro ari ico bishobora gushikako hanyuma tugahanura mu mpande zose ari muri leta ari muri iyo opozisiyo tukaraba ikintu cokorwa twebwe ikintu tubona ni uko nk'ibyo biganiro ibiganiro biba hagati y'abantu batumvikana ibiganiro ntibishobora kuba hagati y'abantu basanzwe bavuga rumwe muri icyo gihe rero twebwe tuvuga tuti leta niyubahuke Mm? yubahuke itumire abayigwanya aba ari bo baganira aho niho twuba tubona yuko ibiganiro bitangwa iby'ukuri igihe twabona nyangoma yicaranye na na perezida nkurunziza tubonye alexis nduhije yicaranye na perezida nkurunziza n'abandi ba bawupoza aho twavuga tuti abo bantu n'ukuri ko bemeye bakicarana turiteze ko hari igishobora kuvamo mugabo Ndabona- ibyo kuvuga ngo abanyamahanga baraje ibyo twabivuze yuko bariko barafasha kandi bariko barerekana yuko ingorane z'uburundi zitegerezwa gutorerwa inyishu mugabo in- inyishu y'izi ngorane iteza iri mu Barundi.
bw'abarundi bimwe Ego me- eh, Aimé Pascal namwe mugira icyo muvuze mu kanya gatoya nk'uko uh, umushentahe uh, Idefonse Rwema bigize mu byiyumviro byashikirijwe n'abashentahe babiri eh, Adolphe na Ntahura ku ngoma
je ndibaza yuko eh, iyo umuntu avuze ngo aya magerenade ariko arategwa ngo leta niyatera ni uko mwebwe muri iyo onye ku mateleviziyo twama turabona abayatera ejo bundi tura- twarabonye abishikanye bara- ba- baratubwiye ingene bigenda bi- vyama byaciye ku mateleviziyo bakanashikana izo nkoro zabo bakanavugana bazitanga n'abashefu babo rero je sinigera nkunda abantu eh, eh, banirengagiza ukuri bakahishira ibintu kandi twama twanabibonye I- ibyo rero si byo ikijyanye nacyo ni iby'inteko inteko twaravuze bi- bikwiriye ko ziri- ko atazoza twebwe turafite inteko zirakwiye ikindi nacyo uyu muvandimwe avuze aravuze ngo byoba byiza ngo abonye ngo nka perezida ngo yicaranye ngo na nyangoma na sinduhije Eh, eh, eh, eh, eh, eh, aha rero ni ukuvuga hariho abantu murazi mwese uyu sinduhije ko eh, banamuvuze no mu maraporo y'uko afise imigwi igwana ndetse no mu mu bafashwa hanye ha- arafise abantu gwiwe rero sinumva jewe ndashigikiye ibiganiro byo- byohuza opposition itafashe ibigwanisho ibyo turabyemera cyane iyi migambi itavuga rumwe na leta za iprona za fnr amizero izi zose za izindi nani mbere na nyangoma akaza ubwo urumva ko anidegemza ko Ego me- atamuta- mushenahe, eh, ariko mugabo azaravangura Aimé Pascal aba- eh, ico kibazo ni kibazo kidashobora guhera ngaha tuzonagarukako ko ariko ndabona umwanya uri kuragenda turafise abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika Vincent na Lionel Lionel turaza mu kanya Vincent eh, murafise iciyumviro mwiriwe neza murafise iciyumviro mur- murafise ikibazo
ego miriwe neza
mwiriwe neza duga kwijambo
wese mu gisagara ca bujumbura
yego
mbo twe ikintu tubona ko mu nzu uwo umutegetsi adasanzwe ahavaza
duga kwijambo akanya karagiye mushirantahe Vincent
mbo nuko twabona yuko umu- umutegetsi ahavaza u- akomeye adasanzwe nuko yo- yo- yo- yogondoza nkuru nziza n'akagwi kiwe bagatekera bakagenda kuko ibintu ariko akorera abarundi birateye ubwoba n'isoni hama ikindi naco nagomba kongera ko nagomba mubwire eme pascal ko ibindi byose ku isi bihinduka mugabo ijambo ry'imana ridahinduka aha hengamiye turahumva kandi tura- turahabona sinzi nawe nyine akwiye guhindura inyifato n'ingendo murakoze Vincent reka duhe n'ijambo umushirantahe Lionel Lionel mwiriwe neza
mwiriwe murafise ikibazo murafise icyumviro
yego twe turafite ikibazo turi mu buhungiro tu- twiteze ko ababanki n'abashyitsi bariko baza twizere ko bazoza hari icyo bagiye kunganira abana b'abarundi bari hanze y'igihugu alo yego duga kwijambo turakumva amashanyarazi dusaba kugira barabyitondeye basha turazi iyo leta bigizwe no kuyitegurira abantu bakarondera ibinyoma abantu bashyitsi ikindi kintu twe dusaba ni uko uweme ibintu ariko aravuga avuga ati ngo abagirizwa ubutungane mbega uyu mukuru w'igihugu nyine bavuga hari inzozi yo gutungane nawe nyine ngiri mwagiye sinzi yuko wewe birazwi na senari yari yamaze kumucira urubanza twebwe rero ibyo dusaba ariko boreka kuvuga ati aba ntibajyemo cyangwa ntibajyemo kandi n'ayo maradiyo buguruye twebwe ah, ntitubyemera rero maradiyo amwe ni imitwe yabo bagiye hamwe gutanga rero ibyo twisabye ahubwo ni ugusenga ahanini kubera ndabona yuko abantu nta biganiro bashaka yego rero reka twari reka twabigira kubera ubwo ruzinduko rwa banki y'impunzi murakoze Eh, murakoze Lionel reka duhe ijambo abashingantahe turi kumwe ngaha Emi Pascal mu dutangure kuri mwebwe mu kanya gatoyi umunota umwe eh, mwishure ikibazo cabajijwe eh, na Vincent ikani cimviro avuga ko abatetsi bakwiye kugondoza hanyuma bakaba kandi bagarutse ku cimviro eh, ku- cashikijwe n'uwundi yavuga ko muba eh, muriko mu hengamira ku ruhande rumwe eh, mushingantahe Emi Pascal tuga kwijambo umunota umwe
jewe ndibaza ko ubumva ukura kumva iyo mvuga nti ndavugisha ukuri none iyo umuntu avuze ati uwakoze ibyaha ahanwe imba nahengamiye hehe iyo umuntu avuze ati nibahane abicanyi none ni bwa butungane jewe simpengamye rero jewe nabivuze neza nibaganire na opozisiyo ariko mugabo umuntu yakoze ibyaha nahanwe jewe simpengamye rero uh, ndibaza umuntu arirengagiza ukuri kandi jewe kuvuga ngo nzohindura ukuri nu- ni- nimwe ni uko wonye uwakoze ibyaha ahanwe hanyuma ukaza wumva abantu ngo leta iriho ntihana twa- hanyuma bati ntibabahane hanyuma ngoya ngoya ngo barahengamye Eh, twebwe turemeza neza yuko nk'umuntu avuze ngo naze agondoze ngo perezida agende ngo na leta yiwe agendene kandi yaratowe afite ma- manda ya senka ibyo ntitukibivuga azogenda igihe umuntu avuga ati ibyo yavuze ntakibishoboye azohakurwa n'abamutoye umuntu avuze rero ngo nagondozwe agenda urumva ko ari iyindi mvugo isobetse abarundi rero twebwe turashaka ko abahunze baza ko tubana Ego me turabakumbuye Aimé Pascal Turashaka ko Aimé Pascal baza, reka duhe na turabahaye kanya ikaze.
umushana ya Defense nawe nyine agira icyo avuze Ah, hari icyumviro cyagumye kigaruka cyo kugondoza ah, ubutegetsi eh, cashikirijwe nabo turi kumwe ngaha abanywanyi Vincent na Lionel ivyo mubivuga kwiki
ego me twebwe tubona yuko eh, aho kuza turavuga imvugo bituma tu tuguma muri ivyo nyene vyo guharira nibaza yuko hageze yuko twoza turavuga tuti impanuro twoha abatwara nizi impanuro twoha eh, abagwanya leta nizi kugira barabe yuko bohuza bumvikane urumva rero jewe ndavuga nti nko ku ruhande eh, rw'abagwanya leta kwanka manda ya gatatu mu ivyo kwanka manda ya gatatu mu bisanzwe ni cyari icaha yari imvugo ya demokarasi umuntu afise uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka mugabo ingurikizi y'ukwanka hanyuma ukaba wefata ikigwanisho kugira urwane kubera iyo manda ya gatatu ivyo ni bibi ikindi naco novuga ku ku ruhande rwa- rwa leta kugira akanya kasana kariko karagenda kugira mushantahe manifestation canke kwerekana yuko mu Ildefonse, gihugu hari amahoro ibyo kandi tuzi bibazo neza yuko nibaza hari ko impunzi tuzobigaruka ko ah, kubera akanya katujanye isaha irakwiye nashaka kugushimira cyane gose ku kanya watoye kugira ngo witabe ikiganiro turagushimiye nawe mushingantahe eh, Aimé Pascal Nduwimana turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo turashimiye na ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro twabashikirije mu kanya rero turabashikiriza amakuru eh, ariko aravuga mu Burundi nko mu minota mike mirongo ibiri turabifurije umugoroba mwiza mugira amahoro mwese